Cuuraa maanguddootaaf. Handhuurtuu nu waamaa ciniinfataa jirtii waa maleen foolattu maal gadi fiduuf laata tola hin fakkaa- tolaa hin fakkaatuu maaf ofirraan baaftu ilil yaa abbaa muudaa lubbuudhaan dhalate ilil yaa abbaa muudaa lubbuudhaan dhalatee maqaa moggaafatee baan itti moofamnaan ammayyaa ta'uudhaaf daa bakka buufate hammachiisaan maalii aadaa doofawwanii qeesii bira dhaqnaa kan gamasiin walde gamanaan walattee kaasifnee feenu amba taanaa ambillee kan dura kan durii jara orma yaa'ii paabliik saffii hizb faa jechuu turte amma baasaa baastee biyya Itoophiyaatti siitizen ambooma taatee jijjiiramte. Globalization dibbee rukutamee gurraatu hin duuchini maal hin dhageenye nu maalis hin taane lubbuun jiraannaani. Dhagahii aadaa'o cuuraa maanguddootaa. garaattaa fi hin jedhu lafa ogeesseetta dursee sin goomadhu hiree kee sin orgu kan dhalches jiraatee hobbaatii kee hin argu ashamaa lammiiwwan miltolee kaayyoo dur naguma attam jirtu karaadhaa fi garaadhaa kan nama daanqutu jedhama durattuu karaa sin filattan walmaraa jal'isii bishaanii kan fulla'een baane waliin tirachuudhaaf mul'ata jettanii yaacii shugugguraa ta'uutu arganne ta'eetu arganne argine yaadini dhalataa dhalatee guddataa horee wal horsiisaa hamaa taanaan hamaa tolaa taanaan tolaa biqilchee gabbisaa yaadisin dhalchitan karaarraa kan maqe karaa sakaleessa kaayyoon nuun dorgomuuf annisaa dhabullee takka nu rakkisaa yaada nagaan deemuu kaayyoo oromummaa fedha walabummaa mudaa ofii keenyaa mudaa ofii keenyaarra haanuu dhadhabnee maa inni hadheeffamaa haaraa ijaarra jennus calqabnee xumuruun hin beekamnu duruu mamiitu qabatee silaa gamnaaf janna duubbee fi hin gurguru jarreen qinijjitii mirga abba tokkee afarsaa bahanii murna irraanfachiisuuf hin turre kan ifaajjaanii citizen afarsuun maala addummaa isaanii jedha kan bahanii maal addummaan isaanii jedhaa kan bahanii afaan amaaraatiin sanuma miti ree isaanis yeroos kan baananii dur yeroo ofiin yaadnu ofirratti hirkanne waan tolchinu hundaa fi waluma abdanne bulchaa fi hidhannoo ofii karoorfanne orma orma jechuu amma eessaa gaffinne qabsooma bulchaa fi qabsoon hidhannoo dha garlamee dumbulshoo walitti camannee walqixxee oofuudhaaf caccabne bar tokko roorroon biyya hammaatee nagaadhaa fi tasgabii uummata dhoowwatee haala san jalatti dhossaan handhuuramee harka qabsaa'aatti abaa'oon dhalate laf jala galfamee icaatiin da'ate daannoo luuqaa keessatti kurkuree guddate baallammisaa geenyaan laf jala barraaqee daannoo isaa jijjissee ifatti of mul'ise hidhaa ganda dargiif qabalee kaazaanchiis ni yaadattuu laataa hedduu rifachiise filmaatee amma dhufe yeroos jiraatullee amantee kaayyootu hamlee sin jabeesse abaa'oo saafilli baddaa gammoojjiidhaa salphaatti sin geenye humna qindeeffate qabsoo gufachiistu hunda tarkaanfatee ammas ciichaa jira yoo maara galfate innaa warraa qanii dallaa diinaa keessatti qabs innaa warraaqanii dallaa diinaa keessatti qabsoo guduunfatu kammuu ittiin jette yeroon darbe hedde yeroon darbee hedde ragaan bade seete seenaa san micciiruu fi huffisaa gabbaate mee ilaalaa waan raajii kan addaggeen jettuu isiniin da'atte waggaa afurtama yoo foqoquu malee kaayyoodhaan maal baaftee fedhii ummata oromoo qooqittiin ibsamu kaayyoo kan jedhamu nu maal goone dhiiroo maqaasaa akka hin dhoofne maqaasaa akka hin dhoofne yoo akeekkachiifamne yoo beektan natti himaa halagaa moo galtuu kan wahalleef buubu fedha ummata oromoo mirga walabummaa kaasaa malee jibbu kana egaa jaalawwan bu'aan jijjiiramaa bu'aan mul'ataara birbadummaa dhabne dhabnee wareegama baafnee fi galtuun nu abaara eenyi sobaa buusuu kan dhugaasaa beekuu yoo qoollifatanii goota dhahatanii qabsoon itti fufaa hin jedhan taanaanii kaan maaliif komannaa kan itti cabanii wareegama baasanii yoo ofirraa dheessanii mala diigaa haaraa qiqindeeffatanii duubatti harkistuudhaa duubatti harkistuu daandii mijjeessanii sagantaa sangaan qalbii hin qabne marga arge malee qilee hin agarree innaa bowwaa galee hamaan duubaan dhufuu isaan qofa mitii seenaa qabsoo irratti cubbuu cobuun waan hin oolle farroota oromummaa himuun dhimman baasuu nuti hin kaafnu beekna dhibee kan mun kan dhibee kan nun dhiifne abboolii abboolii abaa'oo sabboon hoogganamaa maaltu tuqe jenna keettoleedhaa fi galtuu dhaabicha hin jaallanne tolarraa hin eegnu nama maqaan dhoofnu durdurii calqabnee waan ta'an kan beeknu hafuura baafachuun yeroof aanjaa qabaa qaanii dandeenyaanii raadii harreen oole maal bara jennaani maal bara jedhanii yeroo mammaakanii raadii harreen oole maal bara jedhanii yeroo mammaakanii hafuura baafachuu yeroof aanjaa qaba qaanii dandeenyaani qeerransoof jajjabeen eenyu amananiitu fooggalaa baroodaa kan wareegamanii eebbisaaf jaallansaa xiimboo fi dibbeedhaan dibbeen kan diina lolanii eenyu dammaqsinaanii. seexaa yoo qabaannee har'a mitii borii nu hanqooquu maraachuu raatessuun hin oolu. fagoo utuu hin deemin qabsoo tokkoomsinee yaada keenya addaa boriif ol kaa'an boriif ol keeyyannu boriif hakaa'annu maaloo firoota koo yaa jaallan koo durii jaallan dorgoggummaa yoomuu walit deebinee yoomuu wal balfinee gargar faffacaana maaloo hin jedhinaa gowwaadhaa hin arguu hin hubatu inni mallattoo adda addaan ganamaaf galgala yoo itti agarsiisanii kaayyoof hin gowwoomee bu'aa ciicannoodhaa jaallewwanii kennee isin deeffachuudhaa fi ammas nan gowwooma abdii hin kutanne jabuutii kutuun faanni nu luqqa'ee somaalee qaari'uuf lubbuun gaagaame kanumaaf rakkanne maatii ofii deeksine fedha ofii dhiifne abiddatti timne akeekii oromoo akeeka hunda caalu warraaqaatu karoorse kan of fakkeessanii dhugaan looguun beeku qullaatti hambisaa akeekii oromoo akeeka hunda caalu warraaqaatu karoorsaa kan of fakkeessanii dhugaan looguun beeku qullaatti hambisaa. akka tasaa taanee tasaan gargar baanee hedduu dararamne meeqa keenya duunee hammamtu irra hafne tasan moodachaane baricha cehumsaa teenyee walii ya'uu fi haalli hin mijoofne jedhama ta'inna borcaa fi korammii tasgabii nu dhorkee kurnaalee lamaa'oo akkamitti himannaa. eenyutu kiyyoo kaa'ee eenyutu eenyuun sadee wal maraachisuu fi eenyutu haaloo baasuuf burquqee gabbahee laafina golguu fi akka waliin jaarree waliin bu'uursinee wajjin hin diignu yookaan qabeeffannu maaf bakka tokkotti dhufne. gaaddisa walootti irmi jaallewwanii waliin hin baafannu. Kottaa hirmiin nyaannu kanneen awwaaltanii kan allaattiin nyaate faa nutti himtu. Kottaa hirmiin nyaannu kanneen awwaaltaniif kan allaattiin nyaate nyaate faa nutti himtu. utuu du'an utuu du'aan ka'ee ka'uuf hin ka'uuf malee hin ka'uudhaaf malee gammachiis gota bobbaas milkeessaan maal jettu dhaaba hundaatti dhabdan attamitti lagattuu diinatti saaxiltu dhuguma keessan moo nutti qoosaa jirtu xiiqii nuun qabattu nu dura buutanii yaa bada gadhee meesiyaa baatu jennaan fiignee itti dirmine kaan keenya caccabne kaan keenya ol dachaanuus wayyabachittafne lafa jala deemne qaawwaa dhaaba diinaa qubatti hin dhoofne yeroos kun hin turre keessa hoo seenneerraa maachumatti nafne. maaf somaalee buunee hidhaan dararamne bineensaa fi dheebuuf du'atti darbamne bilisummaaf miti maaliif malaaf qawwee argachuu dhaaf kaane qabeenya lubbuudhaa qaama hagamitti dhabne qabeenya lubbuudhaaf qaama hagamitti dhabne maarreedii sadadii sogiddeedhaaf liigii loonee hin fossine qabsoof akka tolu ramaddiin tolchine kaayyoof bu'aan buufne mala yoom wallaallee iyyaatiis gurrannee namas ni olfanne duruu akka isaaniitti yaadna yoo jedhame maalaaf jala seenne imaalee diisennee ministeer direkteer waannaa xaafiin taanu sabboonaa tun taane lubbuun qoosaa miti gaagaa kan fudhannu maali sun hundumtuu maaf obdiin hin taane icaattaan hin hafne sadarkaattaa nutti ceenee wal ceesifne jennee oo kakanne ceenee wal ceesifnaa jennee oo kakanne kakannee hin hafne nagaa dhadhaamannee karaa karaa yaane kaan gaarreen oromiyaa kaan kaan biyya ollaa nu fudhaa nu fudhadhaa jenne kaan ramaddiin hafnee carraatuun argatin karcheellee gabbuune gallachuunuu duunee ciccinnee caccabnee wareegamnee hin hafne meerre hoogganootii waliin bobbaatanii dagattammoo dhiiroo maaliif callissanii meerre badhoodachuu meerre baarootumsaa muhee isaan dhaxxanii akka gucalkanii nu dura bu'anii qabsoo finiintuudhaaf kan nu qopheessanii yoo isin hin jirre yoo isaan hin jirre ekeraa'oo qabuu kan araara isaanii maal dhibaafattanii akka gucalkanii nu dura bu'anii qabsoo finiintuudhaaf kan nu qopheessanii yoo isaan hin jirre ekeraa'oo qabu kan araara isaanii maal dhibaafattanii sagantaa fi heera dambilee baafannee kaayyoo firbuu seennee dur waliin bobbaane kan seera cabsanii nurraa achi bahanii adabi maal jennee maal faa murteeffanne walakkaa jaarraatii fi miira keessan ammaa maaf arguu dadhabnee maaf irra dabarre yoo seeraa soo cabee yoo kaayyoos daddabee halagaan jajamee amma maal goonare mee dhugaa baafannu nutu taliisee moo kaayyoos dogoggore kaayyoo walabummaa magaalaaf baadiyyaa namni horanne jira maadhee meeqa qabna of sobuun maaluma karoonni isaa hamaa hamaadha karoonni isaa hamaadha kutannoo dudhamaa annisaa fi qabeenya guguddaa barbaada gaafata kaan keenya kaan dhabne kaan keenya dudhamaa dhugaan dubbatinaa dhugaan dubbattanii maa biroo himattu kaayyoon kaayyoonii akeekaa akeeka qajeeltuu walabummaa sabaa kan seera uumamaa yoo dabeessan taane yoo leelloo yookii leelloo alagaa mudaadha jedhamee maal saatu himamaa mee kottaa deebi'aa tuf aagii haa jennu hunda nutti himaatii walumaan haa furru qabsoo keessaa goonaa akka alatti mannu inni kan hin furre homtuullee hin jiru xoobbiyaan irraa usa duubatti deebina garaa tokkoon kaane dura ofa taanu kaan duuba dhoofsifnaa walumaanuu taane carraa haa argatuu hiree ofii murteessu oromoon bilisoome kan kolonoomarraa tumsi kan bareedu innaa walaboome nagaa fi araara kan ofii jaallannee eeggannu eeggannuu fi ofiis mararfannu ollaa walamanuu fi qoqqobnee waakkannees hin beeknu mee hin jarjarinaa qabsoo keessaa qabnaa dhiyeessuun homaan baasuu qabsaan qajeeltuu fi alaamana ta'e callisee tuffatee hin dhiisu dhagahaa lammii koo maaliif borjaa jofnaa maaf kan kolfaa taana isa waliin dhaabne walitti adeeffannu yoosuu walumaan ulfaanna kan kufee of ol kaafne geergoorraa orgufnee cabasaa dhinsine hedduu addafchiifne yeroo irra haanutti yeroo irra haanutti yeroo bayyaannatu keessa deebiin maalii maaf mogolee buufne mari'annee jirraa maalumaaf walhaallaa mee walaa gaafannu kan darbe amannee egeree tolfachuuf yaada jijjiirrannu yaada jijjiirrachuuf ganuun tokko mitii walumaa gargar jirti dhugaa walambane kan ni ta'e haa dho'u haa jennu nagaatti kan nama beektuu haa badduu haa dhumtuu jedhu abbooliin soba barbaadanii waa keessa buufachuuf seenaa jallisanii kan keessan sanaaree hin gowwoomtu malee gowwoomsuu beekture isinittin maquu dhugaa yoo hin taane kan ammaa yaaciidhaa duroo hin agarre lakkisaa jaallan koo walirraan fagaannu walumaan bareedna kan nu hafte meeqaa hammamis bashaana maalumaa fi yarrenna lakkisaa jaallan koo yoo amala ta'e uka keessa suuqaa walumaan hulluuqaa dubbeen balleessinaa leelloo ofiin dhowwinaa maaloo adaraa waaqaa waaqaa lafa waamee kunoo sin maganee jaallanii gaafa xiiqii ani sin hin sobu walabummaa madhaa kophee sin dhungadha sanaaf kooran beeku kaleessa garbummaa har'a sabboonummaa borimmoo amboomummaa jennee ummaticha maaliif joonjessinaa isaafoo qabsoofnaa of irraa kottaa hin boonyaa gabbaanee gadoonnaa addaa baaba'itti kan amanan ganee gargar bahuu caalaa hin hammaatu duuti Itoophiyaa ta'uudhaaf kan hin murteeffanne nagaatti haa jennu nuuf abboomaa malee amboomummaa jaraa agarree hin beeknu gabbarsiisa malee luboomsuun beekanii hundi haa hubatu yoo innu haaraa ta'e mul'ata haaraa irraa isaan maal buufatu jechuu akka hin taane fedha gabbaariitiin baasa haaraa baratu. isinii fi kadhannaa gufuun burkutuu boollis didibbee akka isiniif ta'u dhaqaa hamba ta'a amboomas argadhaa nuuf inni mijjaa'u nuti walabdicha kan walaabuu baanee addunyaa uffifne sichi ambantaanu bilisummaaf deemnaa walumaan dhiichine xoobbiyaan haa dursitu dinnee fincilleetu bakkalcha labsine amma maal gaabbine yookaan maal argannee kan keessa deebine kottaa ammas nu wayyaa oromiyaa dhaabbannaa achirraa jaajinee yaadaan wal dorgomna. allaattiin waaqaallee muka jala muka jabaa laalte isarraa kan duulte isatti deebiti nus teessoo qabaannu kaan booda dubbannu kaan boodaa dubbannu akka allaattitti xoobbiyaa utuun ta'in dura manaa kaanu oromiyaan oromiyaa dursinu yoo nitiif dandeenye Itoophiyaan haa hafu Afrikaan leenniifnu hiree murteeffannee dura namaa taanu dura haabloo soobnu walabaa kan ta'ee fedha ofiin bobba'uu homaayyuun sodaatu eenyufaa tuffannee eenyufaa goobannee udaan itti dibnee maalfaa waliin jenne kormi saree qarsaatti fincaa'ee arraa bakka hin taane wayyaa yooti yaanne kun waan malbulchaati eegee suuquunis bubbuufaa ooluunis jettu akka hin taane nuti oromoodha aadaa boonsaa qabna oromoon waliin soobu safuuf irbuu seenne maal jennu argaa'uun muhee fi kabbada yiggazuuf gazzaahin firri waa'een beekuu jaallin awwaallanne hidhaatti qalamanii kan na waliin kaase kan na waliin kaase kan roorroo dhandhaman maa'ikalaawwitti lakkaawameen dhumuu jaallanii hidhaattafan oromiyaa bal'ootti keessan nama meeqaa kuma moo kumkuma kumtama kumkuma kumaatama kan irraanfattanii gumaan utuun bayin warra dhiigaa warra dhiigaan nyaachuuf maakkas shir jettanii madraki gammadan haarannaa fi udaajee daboo impaayeraa qunxuraa arganne qunxuraa arganne jedhanii mooraa oromoorraa nagaatti jaalleewwan utuu sin kabaynuu utuu sin jaallannu taatanii jibbitu yaada jijjiirrachuun mirga ilmoo namaa isicha mulqabne maal goona lachittu kan walirraa qabnu kanneen wal gaafannu boriftaan yaadannaa ammaaf nagaa dhaamaa duuba nuuf haa taa'u bara walit kaafna kan waliin calqabne karaatti hin dhaabbatu kanaafne itti fufna kan ta'u hundaa taane kaayyoon saba keenyaa fiixaan ni baafanna. Jiraannoo irratti duunummoo gabaatti gogaa wala arguu jettee dullattiin jettee dullattiinii nus wala arginaa reeffa lafa jalaa yookaa dirree lolaa gamaaf gamanatti mee nutti himaa jaallanii yoomi guddifnee. geessisuuf waan haaraa waan haaraa milanna. Hawaasa ofii irratti akkan tuuta yaala yaadaan mala haaraa shaakaluuf rakkanna. Beekaa Oromoo fi baasaa homtuu bakkan bu'uu. aa jedhee ittaansee baa jedhaa yoo baasaa hin taane amanteerraan qabu dagamas hin fedhu baan bilisummaadha mee waliin haa jennu dhaadannoo duratti sagalee ol kaafne diinni haa mancaatu biyyi abbaa gadaa kan bokkoo gurraatti kan gaaddisa odaa oromiyaa walabii haa jiraattu